Или Низ видя Америка. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri iyi saha eh, ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo urabona ko dufite amakomine atandatu ahanini ni komine ya bururi agace k'imbo niho usanga eh, hari ibitigira ibisumba mu yandi makomine kandi ikindi naco eh, muri ako gace k'imbo higa abana bavuye kure ugasanga baba mu mazu bakose uwo ni umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi ferdinand bucumi avuga ku bigeme batwara inda z'indaro muri iyo ntara iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru avuga muri iki gihe
waramutse fideli urakoze tuyahere muri afurika abategetsi ba somaliya bamenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa al shababu wishe abantu bane mu minsi iheze mu gisagara ca jamame mu ntara ya juba ni mu bumanuko bwa somaliya amakuru dukesha serivisi ya somaliya y'ijwi rya amerika avuga ko al shababu wagandaguye abo bantu bane mu maso y'abanyagihugu bo muri ako karere umuvugizi w'abasirikare mu ntara ya juba lande ahmed muhamudu arabe atangaza ko abo bantu bane bari abasivile bagirizwa na al shabab gusuma urusaku no guhereza amakuru leta ya somaliya n'ubutegetsi bw'intara ya juba lande abanyagihugu baba mu bisagara bigenzurwa na al shabab mu bumanuko bwa somaliya bamana ubwoba ko bashobora kugirwa nk'abo bantu bane mu gihe hoba igitero kiza kigana al shabab mwomenya ko mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urangiye al shabab yishe abandi basivile batanu mu gisagara ca tiegrowe ni mu ntara ya bakore mu burengero bw'ico gihugu ca somaliya abimukira barenga ijana na mirongo ibiri baratabawe ejo ku munsi w'imana ku nkengera za tripoli ni ku murwa mukuru wa libiya n'abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'ibiyaga Ah, umutegetsi mu gisirikare ca libiya atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yamenyesheje ko abo bimukira bari bandurutse bava hitwa sabrata ku munsi wa gatanu sabrata ni ku birometero mirongo irindwi mu burengero bwa tripoli bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya abo bimukira bamuka muri afurika kandi barimwo abagore cumi n'abana batanu abasirikare ba libiya bacungera amazi bari batangaje ku munsi wa gatandatu ko bafashe abimukira barenga amajana ane bariko bagerageza kwinjira mu butaliyano nayo ku munsi wa gatanu abasirikare b'ubutaliyano bacungera inkengera z'ibahari bari batangaje ko barokoye abimukira barenga igihumbi n'amajana atatu bari baturutse muri libiya kuva rero uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye abimukira barenga ibihumbi indwi nibo bashyitse mu butaliyano oni igashikiriza ko abashika amajana abiri na mirongo itatu bafuye abandi barazimira mu kwezi kwa mbere guheze dutandukire hanze ya afurika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yabwiye abanyamerika ko mu gihe hogira igishikira amerika bo bibaza umushikirizamanza yahagaritse itegeko ryiwe ryabuza abimukira bava mu bihugu indwi bigwiriyemwo abayisilamu kwinjira muri amerika ivyo abishikirije inyuma yaho mu mpera z'iyindwi umushikirizamanza wo muri leta ya washington james robert ahagarikiye iby'agateganyo itegeko ryasinywe na perezida Trump iryo tegeko rivuga ko abimukira bamuka muri Irane Iraq Libya Somalia Sudani Syria na Yemen boba barabuzwa kwinjira muri Amerika mu kiringo c'agateganyo c'imisi 90 sentare nkuru isubiramwo imanza yo muri leta ya Francisco kuri uyu w'Imana nayo nyene yaranse gushigikira ivyasabwe na Donald Trump ko iryo tegeko ryoshigwa mu ngiro inyuma y'iyo ngingo ya sentare abakozi bakora ku mbibe baciye basubira kwemerera abafise uburenganzira ni ukuvuga abafise amaviza kwinjira muri amerika eka n'amakompanyi y'indege yaciye asubira kwemerera gutwara ingenzi ziva muri ibyo bihugu ndwi byari byahagaritswe kwinjira aha muri leta zunze ubumwe za amerika umutegetsi wo mu gisirikare ca irane yatangaje ko irane yagize imyimenyerezo yo kugerageza ikirwanisho ca misile ku munsi wa gatandatu ibi irane yabikoze inyuma y'umunsi umwe gusa leta z'umwe za amerika ifatiye ibindi bihano icyo gihugu nyene ku yindi misile yageragejwe mu ndwi iheze sekreteri wa amerika ajejwe kwivuna abansi james mattis yavuze ko irani ari cyo gihugu gikomeye gifashisha uburyo bw'amafaranga kugira habe iterabwoba ku isi mattis ariko yashikirije ko amerika ititeze kongereza abasirikare mu karere k'uburasirazuba bwo hagati boja guhasha irani kubw'icyo yise kwigenza nabi umushikiranganji wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yatangaje kuri w'Imana ko hakenewe ibikorwa vya kidiplomasiya kugira abagwanirize hamwe agasomborotso ka Iran kiyongereye mu ndwi iheze mumenya ko Israeli na Iran vyamye bidacana uwaka Amakuru y'inkino tubibutse ko Kamerune yatsindiye ku munsi w'Imana ejo rero itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru yatsinze rero Misiri ibitsindo bibiri kuri kimwe ku ruhande rwa Misiri igitsindo cinjijwe n'umukinyi Mohamed El Ney ku munota wa mirongo ibiri na kabiri mu gihe ku ruhande rwa Kamerune igitsindo ca mbere cinjijwe n'umukinyi Nicolas Nkulu ku munota wa mirongo itanu n'icenda mu nyuma ku munota wa mirongo umunani n'umunani Kamerune ica itsinda ikindi gitsindo
urakoze yaro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi kuba kure iwabo biri mu bituma abana b'abigeme mu mashuri batwara inda z'indaro abo nabigeme biga mu ntara ya bururi komine bururi muri zone gasanda ako gace ko mu ntara ya bururi kaza ku isonga mu bijanye n'inda z'indaro ku bigeme fidelite ishatse niyo nkuru adufitiye inda z'indaro naho ziko ziragwanywa mu mashure yo mu ntara ya bururi ziguma zibonekeza jimbere nestor ni umusantere wa komine ya bururi eh, ku vyerekeye eh, inda z'indaro muri iyi komine nabamenyesha yuko ziriho na cane cane mu gwaruka gwaruka gwiga ibiharo dukora mu buyobozi bw'indero mu ntara ya bururi byerekana ko mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abanyeshure ijana na mirongo irindwi n'umunani batwaye inda mu mashuri ari mu makomine agize intara ya bururi ikomine ya bururi niza ku isonga irimwo abanyeshure batwaye amada mirongo ine na batandatu byongeye muri iki gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu mashuri yo muri iyo ntara nyine ya bururi abiga barenga cumi na batanu nibo bamaze gutwara inda z'ishushu benshi muri bo bari mu ikomine ya bururi kuko firma y'ubucumi ubuyobozi bw'indero mu ntara ya bururi yavyigaye inzu rya amerika urabona ko dufise amakomine atandatu hanini ni komine ya bururi agace k'imbo niho usanga hari ibitigiye bisumba mu yandi makomine kandi ikindi naco muri ako gace k'imbo higa abana bavuye kure ugasanga baba mazu bakose nivyo bigaca bituma rero biduza ico gitigi kandi biragoye kurwanya kuko umva batagira aho baba aho imbo havugwa ni muri zone yitwa gasanda iyo zone hano rubibe intara ya rumonge naho bururi iri mu ntara kama ya bututsi iyo nayo ikaba irangwa n'imbeho zone ya gasanda yoyo iri mu ntara kama y'imbo aho naho harashushe ijwi rya amerika ryashitse kuri bimwe mu mashure ari ngaho mu gasanda neza neza twagendeye ku ishuri ryisumbuye rya kajabure riri iruhande y'ikaburimbo riva mu ntara ya rumonge rigana intara ya bururi iryo shuri riri iruhande y'urusengero rw'abagatolika tuhashitse twaronse akaryo kuganira n'abigabe biga kuri iryo shure bamaze bapanze kubera ko bava kure mwe mubahe twe tuba ngaha nyene kwibarabara aho uvuka ni hehe je nsanzwe mvuka muri komine vyanda je naje kwiga ngaha nyene ncaza kwiga siasa zimene kubera naje mva kure sinoronka ukuntu nza ndataha amahera mugana ce nshima gupanga nawe uvuka hehe vyanda yego nawe uvuka muri komine vyanda muri komine bururi ugiye iwanyu uva ngaha uhagenza iminota ingana gute ndagenda nk'amasaha atatu je nanje ngenda urugendo rurerure ndashobora kugenda nk'umunsi wose kubera je ni kure cane biravugwa ko kubi- kwibana muri abakobwa bonyene ahantu bitoroshe naje ndabibona iri barabara rirahita cane kandi urabona yuko hari n'urusengero abari bo bose urashobora kuza batembera uko nyene ugasanga murahuriranye we hariyo abakobwa uzi bigeze gutanga- kubatangurira imbere cyangwa abo uzi mu bana batwaye twari abanye batwaye inda mugabo baragiye hatwaye inda bangahe hatwaye inda umwe undi nawe asharongo guhonya tuba nkangaho twafita gucaha asigaye ino ibyo ibyo yasigaramo nabyo twabicuze
niyo nta makenga mufise ko ibyashikiye abakobwa ahubwo mbere bishobora kubashikira urumva amakenga rimwe na rimwe burya hanye ubu nibaze ko ngira gufata ku ngufu bitakiriho gutwara inda rero birashira ugasanga ni n'umutima w'umuntu nawe nyine yabishimye nk'arya shetani yashobora kugendera umuntu n'ubwo imugendera birashira ugasanga nawe uremere shetani mukajyana nayo ndayegamiye asitera umuyobozi w'ishuri rya komine kajabure amenyesha ko inda z'indaro ku ishuri arongoye zihari ariko ko zigenda ziragabanuka nzokuza imyaka ibiri ngaha ariko nkishika abatwara inda z'ishushu bari benshi cyane aho usanga bashika nko muri cumi n'abandi ariko ku mwaka uheze turiko turaraba efekitife y'abatwara inda z'ishushu twari dufise baragabanutse cyane barashyitse nko kuri batanu uyu mwaka nawo kuva gitangura nta n'umwe ubu turamaze kumenya abanyeshuri bashika batatu kubw'uyu muyobozi hashyizweho icyo bita club stop sida iyo nayo igizwe n'umugwi w'abanyeshuri ugerageza guhimiriza abandi ku bijyanye n'ingaruka mbi z'ubusambanyi harimo sida naho biri uko iyo club ya stop sida iri kuri iryo shuri yugarijwe n'ingorane nk'uko twabyiganiwe n'abanyeshuri bayihurikiyemo ntituraronka abitwigisha nka twebwe bahora babiserukira ubu baragiye ahandi ariko haze ko nta bitabo turonka tukaza baraduha nk'ibitabo twokoresha bakaza baturondera abantu bafise ubumenyi mw'ivyo bintu nyene bijanye na sida bakatwigisha ntihagire umuntu arogwa mu rudubi ngo nta vyatsi tukavyigishwa tukabimenya mu gihe ubushirangaji bw'indero mu burundi bw'uburenganzira abigeme bavyariye iwabo gusubira ku ishure umwana acutse ishure rya komine ryo mu kajabure ryoryo bene abo bigeme ubwo burenganzira ntabwo bafise kubera ko ryegamiye idini rya gatorika i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino aho tugira dutangurire ku bijyanye n'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri afurika aho mu gice cya nyuma cy'icyo gikombe igihugu cya misiri cyahuye n'igihugu cya cameroon ku makuru nayo yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini eh, dukubitire mu Rwanda dutega amatwi Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye mu Rwanda umukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu habaye inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'uwo mukino mu rwanda ingingo nyamukuru yari iteganyijwe ni amatora y'abagize komite nyobozi mbere y'icyo gikorwa cyabereye mu cyumba cy'inama cya minisiteri ya siporo n'umuco byari bishyushye abakandida ku mwanya wa perezida w'ishyirahamwe bari babiri ari bo gustave nkurunziza wari umaze manda ya mbere na leandre karekezi wari umaze igihe kirekire ari umuyobozi w'akarere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo ijwi rya amerika ryabanje kuganira na bamwe mu bari bategereje n'igishika cyinshi uko amatora yari bugende bamwe muri bo ndetse ntibatinyaga kugaragaza uwo bifuza ko yatsinda iyo tugiye kureba nk'abakurikirana voleboro nk'abakinnyi ba voleboro muri rusange abantu bahanganye kuri uyu mwanya wa perezida ni gustave rosongo ari perezida wa federasiyo hakaza na leandre twebwe nk'abavoreyeri bazi vore aho hiva ububabare bwayo uburyohe bwayo twe turabona twaha amahirwe reyandere kugira ngo azakomeze manda ikurikiyeho Ah, iyo ugiye kureba ibigwi bye ni umukinnyi waba- wabaye umukinnyi wa volleyball igihe kirekire kandi unakomeye yakinnye muri aperi imyaka itandatu yakinnye muri universite y'u rwanda yakinnye mu ikipe y'igihugu Ah, ikindi tugiye kureba nk'akarere avuyemo akarere avuyemo yari meya murabizi yarangije manda ze imyaka icumi asize abubakije umunasi hafi ya miliyari rero ni ikigaragaza ko rero ni umuvoreyeri ukunze ko volleyball ejo hazaza izabera nziza cyane gustave nkurunziza niwe watorewe kuba perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro mu rwanda yegukana amajwi cumi n'umunani mu gihe leandre karekezi bahatanaga yabonye amajwi icyenda yonyine nkurunziza wongeye kugirirwa icyizere yabwiye ijwi rya amerika uko yakiriye intsinzi n'imigambi afite muri iyi manda nshya y'imyaka ine Eh, mu by'ukuri biranshimishije biranshimishije kubera yuko binyeretse ko manda ishize nabakoreye neza niyo mpamvu bongeye kongerera icyizere eh, nkaba mbyakiriye neza muri rusange kandi mbizeza ko icyizere bangiriye ntazagitenguha ntazaba akoze isoni zimwe mu ntego z'ingenzi wimirije imbere muri iyi manda nshya utorewe wavuga ko ari izihe Eh, mbere na mbere ni ugukomeza gushakisha impano z'abana mu mashuri eh, tukabashyira muri centre d'excellence tukabakurikirana amakirebe tukayitaho amakirebe tukareba uburyo umubare wiyongera kandi ufite imbaraga nk'uko uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi mubona twawutangiye Eh, ekipe nationale tugakomeza kuyubaka ekipe nationale ubu dufite abaprofesiyoneri batandatu nari nababwiye ko twifuza ko nibura twagera ku baprofesiyoneri icumi abantu bashobora kwibaza ngo bane ni bake mu myaka ine ariko nibura twiyetage tuba dushobora kuba twageraho kuko tumaze kumenya eh, ibisabwa kugira ngo umuntu ajye kuba umuprofesiyoneri hanyuma ikindi ni uko tugomba kongera strategy ya marketing kugira ngo haboneke ubushobozi bwinshi kugira ngo ibikorwa bishobore kuba byakorwa Eh, hanyuma n'ibikorwa remezo tugakomeza gukora lobbying ishoboka kugira ngo ibintu bikunde ubutumwa bwa nyuma mwageza ku banyamuryango ba voleboro muri rusange ndetse n'abafana b'uyu mukino by'umwihariko Eh, mbere na mbere ndabaza kubashimira uko twabanye mu myaka ine ishize nkaba nifuza yuko twakomeza tugakorana mu myaka ine igiye kuza ntibazadutenguhe kimwe nuko natwe tubijeje ko tutazabatenguha ese kuba leandre karekezi yararushijwe ku buryo budasubirwaho byapfiriye he nyir'ubwite aratanga igisubizo aho bipfiriye birashoboka ko iyo umuntu yagize umwanya wo gukora kuko we yari amaze imyaka igera muri nayobora federasiyo ya volleyball yamaze indi myaka ari trezoriye urumva ama- abaye imyaka myinshi cyane muri komite ya federasiyo ya volleyball Eh, urumva yagize umwanya wo kumenyana n'abayobozi b'ama ekipe baramuzi ndetse rero eh, umwanya wo gutanga gahunda wo wari mutoya kuko gutanga ibyo uzakorera abantu mu- mu gihe cy'iminota ine ukabanza ukivuga warangiza ukavuga ibyo uzakora by'umwanya wari mutoya ibyo rero nabyo bishobora kuba amahe- kumuha amahirwe nk'umuntu usanzwe abikoramo wakoranye nawe imyaka myinshi birashoboka ko ari aho ngaho mu yindi myanya y'ingenzi yatorewe muri komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro mu rwanda visi perezida wa mbere yabaye julius kansime kagarama jean pierre ribanje atorerwa kuba visi perezida wa kabiri uwatowe nk'umunyamabanga mukuru ni adalbert mfashimana umucungamutungo aba jeannette uwera hatowe kandi perezida w'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro mu rwanda ariwe filibert mutwarasibo yari claude munyandinda i kigali
tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi aho dutega amatwi Evariste nziko banyanga ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryarahagaze kuva mu mpera z'indwi iheze ica bitumye n'uko imigwi ya vitaro na mesaje ngozi iri yitegurira amahiganwa ahuza imigwi ya afurika yaba yaba iya mbere cyangwa iya kabiri umugwi nserukiragihugu w'uburundi waciwe habonera akajisho kugira witegurire ihiganwa rya shane rihuza imigwi nserukirabihugu y'abakinira imuhira joueur loco mu gifaransa nk'uko tubibwirwa na olivier niyunge ko umumenyereza w'intama mu rugamba ihiganwa ryarahagaritswe kubera dutegure nyine umugwi mu hanini yari kubera muri atwo vitaro ifise urugendo ruzoba bushikana muri gabo eh, na message igafise urugendo ruzoba bushikana muri zanzibar eh, bahagaze isikanwa rero kugira abo bantu abo izo iyo migwi itegure neza itegure neza ubwo izoshobore eh, gukina izo nkino atangorane natwe duca turonkeraho duca turonka indwi hafi zitatu zo gutegura ubu abakinnyi bari muri bimwe twita rokare turiko turabategura iyi ni indwi ya mbere eh, twata- twinjiye ku wa gatatu eh, turiko dutegura rero izo nkino za shane turamaze kumenya amatariki turamaze kumenya ko tuzokina itariki cumi na zitandatu eh, urukino rwa mbere urugano rwa kabiri tukarukina itariki mirongo ibiri na zitatu urumva ni- ni ni amatariki tuzo- ni indwi imwe yo kuruhuka nico gituma tugerageza muno minsi tukaraba ibice abakinnyi bacu babuze eh, kuko ahanini twasanze umengo eh, turacabuze bimwe bita condition physique inguvu murabona ko inkino zo muri no minsi ari inguvu zikora eh, tugaca tuvuga duti reka dutegure hakiri kare kugira tuzoshike kuri iryo sango abakinnyi bacu bose bameze neza abo dusho- twashoboye gutororokana byari bimenyerewe mu burundi ko umugwi inserukiragihugu utegurwa kiringo c'indwi imwe gusa canke zibiri wimirije amahiganwa mpuzamakungu ubu ugiye kwitegurira inkino zo gukuranamwo za shane zizoba mu kwezi kw'indwi kuno mwaka icabitumye tugisigurirwa na olivier niyunge ko umumenyereza w'intama mu rugamba twaricaye n'abatwara ffb turavugana icyo twakora kugira natwe turabe ko twotegura umugwi wacu eh, ushike kure duca dusanga hajya mu myiteguro ni ibintu bikenewe cyane batanguye hakiri kare kuko ntiworabira kuri izi nkino bakina ngaha ziratandukanye cyane n'inki- n'izo nkino zo hanze ni urukino rumwe urutsinzwe uravamwo canke zibaye zibiri nazo ukavamwo nico gituma twarabye dusanga mu kintu ca mbere twokorera ko nico co kwitegura hakiri kare abakinyi bacu tukabamenya tukamenya abari bo kuko murabona nko dufise abakinyi eh, b'iyindi migwi ukuyemo abakinyi ba vitalo n'abakinyi ba message ngozi muga nabo nibagaruka eh, bazoca bashikira mu mahiganwa tuja dusaba turabe eh, ko nabo nyene twobategurira hamwe kugira dushobore kugosora neza dushobore gutora abakinyi eh, mirongo ibiri na babiri bameze neza tuvuga duti abatwara abateguye nibo bazoduserukira nabo nyene bamenye ko ari guserukira igihugu tubakundisha igihugu eh, nibaza rero ndavye eh uravye umwe umwe uravuga uti ni umukinnyi mwiza mugabo eh, muri rusangi hariho bimwe twama tuvuga bloke turacafisa agahaze n'ivyo vya- vy'amadiyure gukina umwe kuri umwe murazi ko dukina umupira umwe eh, nibaze rero ko tuzoshika kuri iryo sango bameze neza umupira w'amaguru kandi kuri uyu wa gatandatu niho haba umukanguro w'umusezero w'ikizungu synthetique artificielle mu gifaransa uheruka gushigwa ku kibuga c'umupira w'amaguru co kuri stade rukundo mu ntara ya ngozi imigwi vitaro na message ngozi izoserukira uburundi mu mahiganwa ya afurika hamwe na message bujumbura na ngozi city niyo yuguruye uwo musezero igihe c'isaha umunani ngozi city na message bujumbura yanganije kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi naho vitaro yatsinze message ngozi kimwe ku busa i bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
mu rwanda ababyeyi n'abarezi barinubira ukugene ibyerekeye indero byifashe muri iki gihe leta yashyizeho umugambi wo kunguruza abanyeshuri ku bwinshi itara by'amanota baronse bavuga ko biriko bijyana habi ibyerekeye indero mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa
kuri kimwe mu bigo by'amashuri ya leta hano mu rwanda ni mu masaha ya saa sita z'amanywa abanyeshuri banyuranamo bamwe bataha imuhira abandi baza kwiga ikigoroba muri ibi bihe hariho ingingo itavugwaho rumwe y'ireme ry'uburezi mu rwanda impamvu ikunze kugaruka nka nyirabayazana haba ku babyeyi n'abarezi ni gahunda ya leta yo kwimura abanyeshuri batitaye ku buryo batsinze icyahawe izina nka poromosiyo otomatike mu rurimi rw'amahanga abarwanya iyi gahunda bashimangira ko umunyeshuri yagombye kwimuka ari uko agaragaza ko yatsinze ariko leta yo igasanga gusibiza umunyeshuri byaba kimwe mu bidindiza uburezi mu rwanda kandi yimirije imbere uburezi kuri bose mu mwaka ushize ku munsi mpuzamahanga wa mwarimu uyu murezi ntiyabyumvise kimwe na minisiteri y'uburezi umwana yicaye azi ngo azahera mu wa mbere kugera arangije mu mu wa gatandatu nta mbogamizi nta kompetisiyo mbonaho so ndumva hazarebwa ubundi buryo ibi bintu byakorwamo niba twajya dufata umubare ukongerwaho gatoya ariko mbona muri rusange kompetisiyo yarapfuye bwana papiyasi marimba musafiri utegeka minisiteri y'uburezi asanga gusibiza abanyeshuri cyane ari gahunda mbirigi ya gikoroni itakijyanye n'igihe agasaba ko abarimu bahindura imyigishirize kuruta gusibiza abanyeshuri ntabwo twavuga ko tugiye gukemura ikibazo cya kompetishoni no kubaka ishyaka mu bana tugiye kongera kuzana edukeshoni nkoroni y'imbirigi aho umuntu ujya mu ishuri uvuga ngo ni batanu urumva noneho objective ntabwo ari abantu bazagira certain competencies ahubwo objective ufite ni uko kuri uwo mwaka hagomba gusohoka abantu batanu gusa cyangwa icumi gusa hoya ibyo ngibyo hari igihe byakozwe byari bifite impamvu ngira ngo byaranumvikanaga muri icyo gihe mu by'ukuri nta washobora kubirwanya ariko mu gihe cyo tugezemo ntabwo twabikoresha gutya abarezi bavuga ko gukomeza kwimura abanyeshuri batabikwiye biba intandaro y'uruhuri rw'ibibazo umwana uzi neza yuko azimuka ugenda kose azi neza yuko yakwiga imibare atayiga azimuka azi neza yuko yaza ku ishuri ataza ku ishuri azimuka ese urimo kwibaza nyuma yaho icyo akora azasiba ku ishuri azaza mwarimu namuvuga bashwane azaza diregiteri navuga biba ikibazo azaza none umubyeyi navuga biba ikindi kibazo ni ukuvuga ngo burimo kujyana n'iki na indisipurine ku ishuri kubera ingamba za leta ku burezi bamwe batabura kuvuga ko zijenjetse ntibitangaje kubona umunyeshuri urangiza amashuri abanza atazi gusoma no kwandika urugero aba bari kwitegura gukora ikizamini gisoza amashuri abanza
yego rata mumbwire mumbwire ijambo muziyumva nta kibazo mwiga mu wa gatandatu warya mwese ijambo kabgayi rigizwe n'ikihe gihekane cy'ingomajwi zingahe ebyiri ni izihe ni izihe bana wa naga bana ga wowe ni- ni izihe bana wa ijambo satinsi harimo igihekane ni iyihe n'iyihe zigize icyo gihekane nana sana wa nana sana wa wowe nana sana wa wowe nana sana wa twashatse kumenya icyo abahagarariye ihuriro ry'imiryango itari iya leta ivuga kuri iyi ngingo ntibyakunda ese abarambye mu burezi bavuga iki kuri ibi twasuye umukecuru ugeze mu zabukuru watangiye kwigisha afite imyaka cumi n'itandatu yakoze mu burezi imyaka ikabakaba mirongo itanu ngo bashaka aba desisi nkora kandida libure ndayabona kera mwari mwarize ibintu byinshi Ah, caceka twari tuzi igifaransa cyo kwa sarikozi urumva noneho babaza muri ibyo by'igifaransa eh, ugatera bosansi noneho bya bindi byaba abandi bavuye ku mashuri vuba nta kiba kigenda ntabwo burya bazi kwisobanura uyu uri mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyemeranya na gato na gahunda y'ubutegetsi mu kwimura abana batatsinze uko bikwiye uyu mu mwana utazi gusoma utazi iki gusa azagira mu wa kabiri aba ariho abimenya yananiwe vuwayeri noneho aza- aziga konsone eh? donka inyajwi zo mu wa mbere ziramunaniye par exemple noneho azajya muri doziyemu yiga ingombajwi yananiwe kwandika inanasi azandika inyanya amabwiriza y'ubutegetsi ni uko kuri buri kigo cy'amashuri kiba kigomba gusibiza abanyeshuri bari ku mpuzandengo ya gatanu ku ijana kugaruza hasi icyakora nta murezi n'umwe ucira akaruru utega iyi gahunda bavuga ko umunyeshuri wese utabonye amanota mirongo itanu ku ijana yagombye gusibira umwaka arimo bikamubera umwanya wo kwisubiraho ubutegetsi busaba abarimu kudasibiza abanyeshuri cyane no gukumira abata amashuri ibyo byombi ubutegetsi buvuga ko byabaye nk'icyorezo ku buryo bituma abanyeshuri bari hasi ya mirongo itanu ku ijana aribo barangiza amashuri abanza mu gihe ubwitabire bwabo buba buri kuri mirongo cyenda n'umunani ku ijana gusa abasesengura ibintu hafi bo bakavuga ko uwajya kurondora ingingo ku yindi mu zidindiza uburezi mu rwanda atazirangiza ku isonga yezo haza umushahara w'intica ntikize wa mwarimu nk'uko ahora awuvuga eh kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.